Là, pour le moment, le Ligue des Flash.
Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu kuri we nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya mu biganiro tumaze iminsi tubashikiriza ku buzima bw'ababa mu ikambi ya nakivale mu gihugu cya uganda hari benshi bibaza ko iyo abantu bahunze birirwa bicaye bateze amaboko amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo abagaburire naho ariko bimeze mu bihugu bimwe bimwe muri uganda ho ibintu biratandukanye dukeya dufata hari ukuntu wiharanja kuko dufata umutwaro n'ibihumbi icyenda kandi ku kwezi ndi byakumara hejuru uko bitakumara rero eh, turiharanja twari ko umuntu yabona imboga akazishyira hariya ku muhanda kwanga abona icyo abana kurya gusa turi mu buzima butari bwiza uyo ni umwe mu mpunzi zo mu ikambi ya nakivale mu gihugu cya uganda dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abanyamozambike bagarutse mu bice bahunze mu ntara ya cabo delgado mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bwa mozambike aho kazoza kabo kadatomoye inyuma y'uko intagondwa z'abayisilamu zitujijwe muri ivyo bice umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda ronald gwivanga yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ko baza bamaze gutabukana abantu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu amenyesha ko atabibazo bihari vy'umutekano wabo mu kwezi kw'indwi inteko z'u rwanda n'inteko za mozambique zarinjiye mu ntara ya cabo delgado zirigarurira ibice by'iyo ntara itunze amatungo akomeye yo munsi y'ubutaka leta ya mozambique ivuga ko abagwanyi b'abayisilamu bariko barayanyaga abategetsi bo mu ntara ya cabo delgado bakaba basavye abasivile kugaruka muri iyo ntara yamara abategetsi b'ishyirahamwe onus ko babibona batangaza ko bitagaragara ko ububasha bw'abo bagwanyi bwagabanijwe bikomeye bamenyesha ko gutana mu mitwe kubandanya mu bice bimwe bimwe uretse inteko z'u rwanda inteko z'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu mpanuko sadek mu mfunyapfunyo nazo nyene ziriko zigenzura muri iki gihe akarere ka cabo delgado abategetsi ba koreya ya ruguru batangaje ibintu bitandukanye muri iyi ndwi igihe bishura ku kamo kasubiye guterwa na koreya y'epfo kuko ivyo bihugu bibiri vyorangiza icese ingwano yo muri koreya ako kamo perezida wa koreya y'epfo moon jae-in yateye muri iyi ndwi kagenewe gutuma haba intambwe mu biganiro na koreya ya ruguru vyahagaze muri iki gihe icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa koreya ya ruguru ri tae-sung yasavye ku munsi wa kane kwakiri kare kuba botangaza irangira icese ry'ingwano yo muri koreya ivyo mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zibandanya gushira mu ngiro imigambi igwanya igihugu ciwe yatanze akarorero k'inteko za amerika ziri muri koreya y'epfo no mu karere kose ko muri aziya yo mu buseruko yamara koreya ya ruguru yarahinduye imvugo yayo amasaha make y'inyuma yaho mu itangazo ryashikirijwe na kim yo jong mushiki w'umutegetsi mukuru wa koreya ya ruguru kim jong un Kim Yo Jong yagize uruhara rukomeye cyane mu byerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Korea y'Epfo mu myaka ya vuba yavuze ko gutangaza irangira icesi ry'ingwano hagati y'ivyo bihugu bibiri ari icyiyumviro ciza yanasabye ko hoba ibiganiro hagati y'izo mpande zombi kuri ico kibazo ico yasabye gusa nuko Korea y'Epfo yohindura imvugo ikoresha ku vyerekeye igihugu ciwe ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini icegera c'intumwa y'umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri repubulika ya demokarasi ya kongo kasim diagne asaba ko amajambo mbere n'ubutumwa butera amacakubiri mu moko bwohagarikwa muri utwo turere twa teritwari ya uvira fizi na mwenga ivyo yabitangarije mu rugendo arimwo muri iyo ntara ya kivu yo mu bumanuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru rya amerika vedaste ngabo ari uvira nyuma y'uruzinduko uyu muyobozi wo ku rwego rwa munisiko muri kongo yakoreye ejo mu minembwe akabonana n'abayobozi b'ingabo za kongo zikorera muri brigade ya cumi na kabiri uyu muyobozi kandi yasuye n'abaturage b'impunzi bari kahororo ho muri grupema kigoma teritwari ya uvira uyu munsi kasimu dyanyi yabonanye n'abaserukiramuko yo muri uvira abagize inama y'urubyiruko mu mujyi wa uvira abagize sosiyete sivile ndetse n'abagize n'inama y'umutekano mu mujyi wa uvira ruhanga alexi n'umwe mu bari bitabiriye ibiganiro bari batumijwemo n'uyu munyamabanga w'umuryango w'abibumbye wungirije muri congo Ah, ibyo twagarutse ni ibibazo bi- bihari bizwi ah, by'amamenase ahari ubu nk'uko ubizi aha muri uvira duheruka guterwa eh, ibintu bira- amazu arasenywa amakanisa arasenywa abantu bara- barakomeretswa ariko cyane biva mu by'ukuri ku ma- ku madisikuru y'urwango arimo avugwa cyane n'abanyepolitike hirya no hino bazwi ikitubabaza ni uko mu by'ukuri ababikora batigera bakurikiranwa n'ubu- n'ubutegetsi n'uyu munsi bakaba bakomeje ku- gukomeza gu- gu- guhamagarira abantu gusenya kwirukana abanyamurenge muri muri iki gihugu kuri iki kibazo cy'ubutumwa bw'ivanguramoko bumaze gufata intera ikomeye muri Uvira bugenda bunyuzwa mu biganiro mbwirwaruhame ndetse no ku mbuga nkoranyambaga umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze yuko basabye inzego zikuru za MONUSCO mu gukora ubushishozi mu gusuzuma raporo ziva Uvira kuko hari izibageraho zirimo amacakubiri Kiza Muhato agira ati na nimewaomba kwamba ripoti zote za kutoka Uvira waziangalie kwa makini, kwa sababu nyingi zinajaa ukabila na nyingi zinajaa mambo ya siasa.
nabasabye ngo raporo zose ziva uvira bazaza bazirebana ubushishozi budasanzwe kuko inyinshi zuzuye ivangura rishingiye ku moko ndetse na politiki nubwo zaba zanditswe na sosiyete sivile ariko izo sosiyete sivile zahindutse iz'abapolitisi ndetse n'abavuga yuko ari inyangamugayo mu moko ubu nibo bahembera ivangura kubera intera ivangura ry'amoko rigezeho muri iyi teritwari ya uvira hari abatinya ko zishobora kuba intandaro z'intambara leta ya kongo niramuka idahagurukiye icyo kibazo ikindi twagerageje kumwereka ni uko mu by'ukuri eh, intambara yarigize imyaka ibera muri ho plateau uyu munsi hari ibimenyetso byerekana ko yabaye importe ubu yazanywe hano muri plaine haba uvira haba haba muri plaine u- amanama arimo akorwa n'akorerwa hano uvira n'akorerwa za remera imurenge n'amadisikuru y'urwango ahamagarira amoko guhaguruka bakica abanyamurenge amenshi karakorerwa hano bigaragaza ko mu by'ukuri ubu nk'uko ho plato yasenyutse ubu plane naho bishoboka uvira ishobora gusenyuka mu gihe leta itohaguruka muri iki cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye muri kongo rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryasohoye itangazo ryamagana ubutumwa buhembera inzangano z'ivangura ku banyamurenge bwasohowe n'uwahoze ari minisitiri w'iterambere muri kongo jisite bitakwira vedase ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutarakivuyemo mu burundi igitero c'amagrenade cyaraye gikozwe ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare c'uburundi mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura abantu babiri bagizwe n'umugore wiwe hamwe n'umukozi bahasize ubuzima idonido kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru igipolisi nico cemeje ku rugo rw'intwazangabo yo ku ipete rya koroneli mu gisirikare c'u Burundi ruri muri quartier ya kamenge mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura rwatewemo ibisasu vy'amagrenade n'abagizi ba nabi bataramenyekana abantu babiri nibo basize ubuzima harimo umufasoni w'iyo ntwazangabo bitavye imana bamaze gushikanwa kwa muganga amakuru ijwi rya amerika ryaronse ni uko iyo ntwazangabo koroneli arone ndayishimiye arongoye ibatayo y'amajana abiri na cumi na kabiri ikorera mu ishamba cimeza rya rukoko ku munsi wa mungu uheze igipolisi cemeje ko iryo shamba ari ryo ryazananyemwo abantu bitwaje ibigwanisho bagavye ibitero ku kibuga c'indege ca bujumbura ibi bije bikurikira ibindi bitero vy'amagrenade mu bice bitandukanye vy'igisagara ca bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'igitega ku mugwa mukuru wa politike guhera mu ntango z'iyindwi haba kuri iki gitero cabaye ku rugo rw'intwazangabo ndetse no kuri ivyo bindi igisirikare ntaco kirashima kubivuga ko inama nshingamateka yateye ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi alexi badian ndagihimbaze umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka niwe yasomeye abamenyeshamakuru itangazo kuri uyu wa gatanu i bujumbura inama nshingamateka iriyamirije ububisha bugamije eh, kwerekana ishusho mbi y'igihugu cyacu mu makungu na cyane cyane muri kino gihe nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye inama ya bose igira iya mirongo itatu na gatandatu y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iriko irabera ibiyo muri leta zunze ubumwe za amerika inama nshingamateka y'u Burundi isabye ishimitse inzego zibijejwe kubandanya amatohoza yimbitse kugira ngo abenegihugu bamenye abagize ubwo bubisha igasaba kandi ko hohanwa hisunzwe amategeko abamaze kumenyekana ko bafise uruhara muri ubwo bwizi bwa nabi inama nshingamateka isaba abenegihugu bose kuguma bafatanye mu nda inama nshingamateka ya burundi irangije isaba amakungu gufata no gushikiriza abategetsi b'u Burundi abo bamaze kumenyekana ko bakoze ibitero by'iterabwoba abo inama nshingamateka yikeka ko bakoze canke bari inyuma y'ivyo bitero umushikizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi silivestre nyandwi yarabashize ahabona ku munsi wa gatatu w'iyindwi amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba n'ivyaha vy'agahomeramumwa karongowe n'aba bakurikira alexis nduhije ari nawe ari kw'isonga ryako nyamoya francois barankitse margarita n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu abo nabo bavyamirira kure babwiye ijwi ry'amerika ko ari rimentanya atawurifatiye marguerite barankitse atwara ikigomezo shalom ubu gifashe impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda inyuma yaho ico kigo n'abakirongoye birukaniwe mu gihugu ubu ubagomba ngo banje inkokora ko nokwihebura ihibambewe ivyo birego bintumye ahubwo mbandanya nkora baranciriye urubanza rwo guherayo babona mbandanya ibikorwa n'ubu rero ntibinteye ubwoba barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza nkigisha nkavura none bagira ngo bantere koko inteba ishushe amakungu amarira ivomo ariko ntibintera ubwoba ndaremye bimwe mu bihugu vya Buraya vyamaze kugabisha ababo baba canke baca mu Burundi ko burikanura mu itangazo ry'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi abafaransa bategetswe kwiyubara kubera umutekano mu gisagara ca Bujumbura n'Igitega utifashe neza byongera ko ko abafaransa babujijwe kuja ahahurira abantu benshi nko mu masoko no ku bituro vy'imodoka rizunguruza abantu i Bujumbura n'Igitega vy'umwihariko mw'ijoro ico bikoze inama nshingamateka irahumuriza abarundi n'abanyamahanga mahanga ko abajejwe umutekano barikanuye kugira ngo babakingire umutekano abarundi baba hanze muri diaspora nabo bashize ahabona urwandiko biyamiriza ivyo bitero abarundi baba mu makungu bobo batera intege abanyamahanga bifuza kuja mu burundi ko batocika intege bagasaba amakungu n'abarundi ko bokwifatanya n'inzego za leta mu kurwanya abo diaspora yita ko ari abansi b'igihugu Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika mu biganiro tumaze iminsi tubashikiriza ku buzima bw'ababa mu ikambi ya nakivale mu gihugu ca uganda hari benshi bibwira ko iyo abantu bahunze birirwa bicaye bateze amaboko imirya amashirahamwe atabara imbabare kugira ngo abagaburire naho ariko bimeze mu bihugu bimwe bimwe muri uganda ho biratandukanye kuko izo mpunzi zemerewe gukora ibikorwa bitandukanye nk'abandi banyagihugu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri ico gihugu ignatius rahizi aherutse muri iyo kambi y'impunzi akaba yaganiriye n'izikora akazi nk'ubucuruzi n'uburimyi muri iyo kambi
iyi nkambi ya nakivare ni ahantu hakorerwa akazi kenshi cyane uretse ko havugirwa indimi z'amahanga atandukanye nk'ikinyarwanda ikirundi igiswahire igisomaliya igifaransa iringara n'izindi ndimi nyinshi zivugwa mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no mu ihembe rya afurika ntabwo wahatandukanya n'utundi duke two muri uganda urebeye ku bikorerwa ahangaha aha ni ku isoko ryitwa new congo ni hagati y'inkambi ya nakivare hirya gato ni agace gatuwe n'abasomaliya hepfo yabyo hari abaetiyopiya n'abaeritireya kandi ahampagaraye aho isoko ryubatseho higanje abakongomani na niyo mpamvu isoko ryitwa new congo cyangwa se congo nshasha ndaganira na zimwe mu mpunzi kuva mu rwanda uburundi hamwe na repubulika ya demokarasi ya congo zikorera muri iri soko amakuru ni meza gakeya aha turi ni hehe se aha ni nyukongo ku soko kasoko ya nyukongo isoko rya nyukongo kandi kagomba gukomeza yavuze ko ari akazi kagomba gukomeza atari akazi gahagarariye ahangaha avuga ko mu by'ukuri ibyakozwe bifite agaciro kabyo kuko abanyarwanda bari ahangaha ingabo na polisi b'abanyarwanda bafatanyije n'aba mozambike bitanze bakihanganira amajoro bakihanganira imbeho bakihanganira n'ibindi bibazo byose bahuriye nabyo ku rugamba avuga ko kuba n'umusirikare umwe yatakaza ubuzima ku rugamba ari ikintu kitari gito ariko avuga ko no gufasha abaturage kongera gutekana ari cyo cy'ingenzi kandi gikuru ahangaha aha yakomoje ku kazi kagomba gukomeza avuga ko igihugu cya mozambike na leta ya mozambike aribo bazagena igihe ibi bikorwa byo muri Cabo Delgado byo kugarura ituze n'umutekano bigomba kumara bikorwa ku bufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi washoboye kugera ipemba murwa mukuru wa Cabo Delgado ndetse no mu duce twegereye uwo murwa mukuru n'iki wavuga ku mutekano muri rusange ari aho ngaho ndetse no mu mujyi wa Mosimbo da Praia venise icyo navuga ni uko hano mu murwa mukuru w'intara ya Cabo Delgado hano pemba umutekano biragaragara ko uhari umutekano urahari ariko no mu makuru twagiye tubona mbere ntabwo pemba hari icyicaro gikuru cy'intara ya Cabo Delgado higeze haba ibitero by'iterabwoba cyangwa se ngo ibyihebe byigabize uyu mujyi biwugire nk'uko ahandi byahagize wari ukomoje ku karere kamwe mu tugize iyi ntara ya Cabo Delgado akarere ka Mosimbo de Praia ni ahantu mu by'ukuri twavuga ko hashegeshwe bikomeye cyane n'ibitero by'ibyihebe kuko umujyi wa Mosimbo de Praia wo twawugezemo warasenyutse warasenyutse inzu z'abaturage inzu zakorerwagamo n'inzego z'ubutegetsi zaratwitswe mu buryo bugaragara ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'ibindi byose byose ni umujyi uri ku cyambu byaratwitswe ku buryo ureba rwose ukabona no kongera kubaka uyu mujyi bizatwara igihe ni nako byagenze ku wundi mujyi wo mu kandi karere witwa palma nawo waratwitswe bikomeye ngira ngo abantu baribuka amakuru yagaragaye kuri za televiziyo n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ubwo abakerarugendo cumi na babiri bari bari muri hoteli yitwa amarura aho ngaho palma bakaswe imitwe n'ibyihebe bikayimanika aho abaturage bose bareba nyuma bakongera kubategeka kubataba navuga ngo hafi mu nkengero za hoteli bari basanzwemo biciwemo ni urugero rumwe mu zizwi nyinshi cyane z'ubwicanyi bwakorewe aho ngaho palma ariko ikigaragara ni uko nubwo ibyo byose byangiritse n'ubwo uwo mutekano muke wabayeho hakabaho ubwo bwicanyi ingabo z'u rwanda zifatanyije n'iza mozambike zamaze kugarura utwo duce twose mo umutekano ibyihebe byamaze kwirukanwa ndetse by'umwihariko parumaho abaturage batangiye kugaruka abaturage babarirwa mu bihumbi bigera kuri makumyabiri na bitanu bamaze kuva ahitwa afungi mu nkambi y'ahitwa kitunda ku buryo nk'inkambi ya kitunda yari yabagamo impunzi ziganjemo iza palma zigera ku bihumbi icumi ubu ngubu iyi mpunzi zisigayeyo zirabarirwa mu gihumbi kubera ko nyinshi zari iza palma zamaze gutaha izitarataha ni iza musimbo de praya kuko musimbo de praya igice kinini by'umwihariko igice cy'umujyi ntabwo abaturage baratangira gutaha ingabo rero z'ibihugu byombi zikaba zivuga ko aricyo gikurikiyeho nyuma yo kwizera ko hari ituze nabo bakaba bashobora gutangira ibikorwa byo gucyura impunzi haravugwa udutero shuma tugabwa n'izo ntagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu mu turere tumwe tw'iyo ntara ya Cabo Delgado niki abayoboye ingabo z'u Rwanda babivugaho uyoboye ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rw'ingabo z'ibihugu byombi ahangaha mu ntara ya Cabo Delgado ni Brigadier General Pascal Muhizi ku munsi w'ejo kuwa kane twamusanze ahitwa Mbawu ni naho ubu afite ibirindiro n'ingabo ayoboye ahangaha rero Mbawu mu by'ukuri Veniste niho hari hari ibirindiro bikuru by'ibyihebe nyuma yo kwirukanwa musimbo wa the prayer umwihariko w'ambaho ni uko hari hari n'ubuyobozi bw'uyu mutwe mu bijyanye na politiki ndetse n'icengezamatwara kuko ni imitwe y'ibyihebe igendera ku mahame ivuga ko igendera ku mahame ya kisilamu niho rero bakoreraga ubuhuzabikorwa bw'imirimo yabo harimo recruitment cyangwa se kwinjiza abarwanyi bashya no kubaha imyitozo hakazamo rero n'ibijyanye n'amasomo y'icengezamatwara aho bari bafite amashuri uyu mujyi cyangwa se urusisiro rwa mbawu niho bari basigaranye nyuma yo kwirukanwa musimbo wa the prayer bahambuwe n'ingabo z'ibihugu by'u rwanda na mozambique aha mbawu rero naho bamaze kuhirukanwa kuko nk'uko nari maze kubivuga ni naho umuyobozi w'urugamba ibikorwa by'urugamba ku ruhande rw'ingabo z'u rwanda na mozambique ni general pascal mugizi ubu afite ibirindiro akaba atubwiye ko bamaze kwirukana ibyihebe bikaba byararongotaniye hafi cyangwa se hakurya y'umugezi witwa musara hakurya iyo ngiyo akaba ariho bamaze kujya uwo mugezi rero ukaba ugabanya igice ingabo z'u rwanda n'iza mozambique zikoreramo ibikorwa byo kurwanya ibyihebe hakurya y'umugezi ho akaba ari mu gace karebwa cyangwa se gakoreramo ingabo za sadeke ariko mu gace karimo ingabo z'u rwanda n'iza mozambique ibyewe byamaze kwirukanwa ku buryo n'ibyagerageje kujya kwihisha mu mashyamba yari ari hafi aho hakuno y'umugezi byamaze kuhirukanwa ariko nanone general pascal mwiza akavuga ko n'ubundi ingabo ziryamiye amajanja hakuno y'umugezi ku buryo utwo dutero shuma akaza ako ari ko kose bahita bagasubizayo nta nkomyi perezida paul kagame ari muri mozambique mu ruzinduko rw'iminsi ibiri y'akazi akaba ategereje kuzagirana ibiganiro na mugenzi we wa mozambique philippe nyusi ni ibiki bazaganira biteganyijwe ko bazaganira ku ngingo zitandukanye zireba birumvikana umubano w'ibihugu byombi ariko by'umwihariko hakaba hari n'amasezerano biteganyijwe ko ibihugu byombi bizashyiraho umukono ubwo igitegerejwe akaba ari ukureba mu by'ukuri amasezerano azashyirwaho umukono nanatekereza ko ariyo ahanini azaba yaganiriweho ariko nk'uko yanabivuze n'uyu munsi perezida paul kagame yavuze ko mugenzi we wa mozambique yamubwiye ku buryo abaturage n'ubundi ba mozambique by'umwihariko ba cabo delgado bashima mu by'ukuri ibimaze gukorwa n'ingabo z'ibihugu byombi akavuga ko rero mu by'ukuri umusanzu w'u rwanda ari ingenzi ko abanyarwanda abapolisi n'ingabo bemeye gusiga imiryango yabo bakaza ahangaha gutabara abanyafurika bagenzi babo ntekereza ko rero n'ubundi ubwo ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi n'iyo mibanire y'ibihugu byombi ndetse n'ubu butabazi bw'ingabo z'u rwanda ahangaha muri cabo delgado divin uwayo umunyamakuru wa rba hikabo deligado muri mozambique ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza murakoze cyane namwe ijoro rya amerika mu biganiro tumaze iminsi tubashikiriza ku buzima bw'ababa mu ikambi ya nakivare mu gihugu cya uganda hari benshi bibwira ko iyo abantu bahunze birirwa bicaye bateze amaboko imirya amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo abagaburire naho ariko bimeze mu bihugu bimwe bimwe muri uganda ho biratandukanye kuko izo mpunzi zemerewe gukora ibikorwa bitandukanye nk'abandi banyagihugu umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri icyo gihugu ignatius bahizi aherutse muri iyo kambi y'impunzi akaba yaganiriye n'izikora akazi nk'ubucuruzi n'uburimyi muri iyo kambi
iyi nkambi ya nakivare ni ahantu hakorerwa akazi kenshi cyane uretse ko havugirwa indimi z'amahanga atandukanye nk'ikinyarwanda ikirundi igiswahire igisomaliya igifaransa iringara n'izindi ndimi nyinshi zivugwa mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no mu ihembe rya afurika ntabwo wahatandukanya n'utundi duce two muri uganda urebeye ku bikorerwa ahangaha aha ni ku isoko ryitwa new congo ni hagati y'inkambi ya nakivare hirya gato ni agace gatuwe n'abasomaliya hepfo yaryo hari aba etiyopiya n'aba eritreya kandi ahampagaraye aho isoko ryubatseho higanje abakongomani na niyo mpamvu isoko ryitwa new congo cyangwa se congo nshasha ndaganira na zimwe mu mpunzi kuva mu rwanda uburundi hamwe na repubulika ya demokarasi ya kongo zikorera muri iri soko amakuru ni meza gakeya aha turi ni hehe se aha ni nyukongo ku isoko kasoko ya nyukongo isoko rya nyukongo ko harimo iki mu isoko harimo inyanya ubutunguru kabeji nanasi karoti ni ibiryo muri rusange ndabona ibintu by'imboga byinshi nibyo mucuruza nibyo muhinga mu nkambi nibyo ducuruza biva hirya no hino kugira ngo mu nzu tubashe kubona icyo kurya kuko turi mu buzima bubi dufata ibyo baduhereza bigufata ndaho bikwiye so mugahitamo gukora bizinesi bonyine dukeya dufata hari ukuntu wiyaranja kuko dufata umutwaro umwe n'ibihumbi icyenda kandi ku kwezi ntibyakumara hejuru uko bitakumara rero turiyaranda twaka umuntu yabona imboga akazishyira hariya ku muhanda kwanga abona icyo abana kurya gusa turi mu buzima butari bwiza
muri iri soko rya new congo muracuruza ndabona abantu ni bakeya ni kubera covid cumi n'icyenda nicyo kibazo nicyo kibazo nicyo turagerageza kwirinda kugira ngo tutagira ingaruka mbi ariko noneho mu kwirinda hari igihe duhura n'ibibazo n'ubundi tumu kwirinda kutwirinda hari igihe tuba dukora tukabona abapolisi badukubita batwirukaho kandi dushakisha ibyo kurya tudacuruza urumogi tudacuruza nyine hari igihe baza mu mpamvu wenda za bya kashine n'ibiki ariko hari abanyuraho bakababona ko batazamba ariko atari abacuruzi bivuze ko baba bashaka ngo mukurikize amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda ni uko nyine ariko abantu baba bakora mu isoko baba babifite kandi babyubahirije ariko wenda bacaho bafite iyo bava nyine si icya twazira nk'abanyesoko kuko tuba twubahirije abari mu isoko tuba twubahirije ariko bacaho bafite iyo bava mu mirima n'iki kikaba cyaba icyacaca ariko baba bacaho bagenda
bitewe ubuzima bimeze bite hano ubuzima ntago navuga ngo ni bwiza cyane ariko ahandi nyine turashima imana kuko turabona bwira bugacya icyo bavugira ngo si bwiza urabona iyi kovidi yatumye ibintu hano bihinduka cyane nk'aka gasoko abantu babaga ari benshi ari urujya n'uruza ubu ucuruza nk'izo tomati ureba ugasanga umunsi nk'umwe arazigurishije zirashize ariko ubu birafata iminsi itatu iminsi ine gutyo rero ibintu ntabwo birimo kugenda neza kubera kovidi ndibaza niyo mpamvu igituma bifata iyo minsi yose bitagenda se ni uko abantu badafite amafaranga nuko abantu bataza kugura ni biterwa n'iki ok n'ubukene mu bantu burimo kubera yuko imirimo yabinjirizaga imyinshi yagiye ihagarara kandi n'ikindi urujya n'uruza rw'abantu rwaragabanyutse nyine mu buryo bwo kwirinda covid kandi muri rusange ubuzima bwari bumeze gute mu nkambi hano na kivari muri rusange ubuzima bwa na kivari si ukuvuga ngo ni ubuzima buri aho bwiza cyane ariko dushima imana ko tubona bwira bugacya ko nk'umuntu hano nk'impunzi ifata umutwaro n'ibihumbi icyenda umutwaro n'ibihumbi icyenda rero iyo ugiye kureba usanga ni ibintu bidashobora gutunga umuntu nta kindi kintu cyo ku ruhande wenda afite ashobora nko kuba yakora
kandi wowe bisaba porosipara ubwo muri mu isoko namwe mwazanye ibintu mu isoko turi mu isoko hano nimwo dukorera imirimo yacu ya buri munsi wowe ucuruza iki ducuruza itomate no guhinga ndahinga ubu nari mvuye mu murima ariko umudamu barimo hano ibyo uhinga se nibyo uzana mu isoko ibyo mpinga rimwe na rimwe mbizana mu isoko ibindi nkanabirya iyo mbashije gusagurira isoko ndarisagurira ariko ibyinshi ni ibyo kurya kuko nta kundi umuntu yabaho nyine urabyumva nawe
murakoze cyane turabashimiye abo twavuganaga ni hano mu isoko bita new congo cyangwa se congo nshya mu isoko mbona harimo imboga n'imbuto ndetse hari n'abacuruza imyenda inkweto ariko bambwiye ko kubera nyine bwa covid abantu ntibakihagenda cyane aha duhagaraye hari aho kwinjirira barahafunze hari ukabanza gukaraba intoki kandi hari n'icyapa kivuga ko utemerewe kwinjira utambuye agapfukamunwa ubwo rero urabona ko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko bakaba bambwira ko byasubije inyuma ubuzima bwabo bw'ubucuruzi n'ibyo babonaga bibatunze nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemwo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni diodone cubahiro amakuru yarahagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika